iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi ry'amerika mukibyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni oriyane itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa kumi na zibiri naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo nk'uko nk'uko mubyumvise uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashyikirizwa na jewe oriyane itanga ishaka tuyahere muri afurika ukwigina bivanze n'imyiyerekano ivuye mu kababaro byaradutse muri kenya inyuma yaho hatangarijwe ko perezida uhuru kenyatta yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu imigumuko yaradutse ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatanu mu bigwati bigizwe ahanini n'abashyigikiye umukandida raila odinga amasasu yarumvikanye mu bice bigizwe ahanini n'abantahonikora nko mu kigwati cya kibera n'ahandi mu gisagara cya nairobi kimwe no mu gisagara cya kisumu ababibonye bavuga ko igipolisi cyarashe ibyuka bibaba mu maso mu kigwati kibamwo abanyagihugu bato bato ahitwa madhare abanyagihugu babibonye bavuga kandi ko za kajugujugu zagiye ziraca mu birere byaho umukuru w'ibiro by'amatora muri kenya wafula chebukati yatangaje ko uhuru kenyatta yaronse amajwi angana n'ibice mirongo itanu na bine n'ibice mirongo irindwi ku ijana royla odinga aronka ibice mirongo ine na bine n'ibice mirongo irindwi na bine ku ijana obidinga murantunga odinga yaronse amajwi miliyoni zitandatu ibihumbi amajana indwi mirongo indwi n'atandatu mirongo indwi n'abiri amajana abiri na mirongo ine n'abiri yonyene tukiri muri afurika muri nigeria ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha ko abasirikare ba oni bakoze i- abasirikare ba leta ya nigeria bakoze ibikorwa bya gisirikare bitemeye aho bashwara mu nyubakwa za onu bakazikoramwo ibikorwa bya gisirikare eh, zo nyu- ibikorwa bya gisirikare murantunga ivyo izo nyubakwa zikaba ari nyubakwa zari zirimwo imfashanyo zo gutabara imbabare izo nyubakwa kandi ziri mu karere kagizwe n'umutekano muke mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu abategetsi ba onu bavuga ko abasirikare b'igihugu ca nigeria binjiye ku nguvu muri iyo kambi ya onu mu gisagara ca maiduguri aho aba- n'abagwanyi ba Boko Haram batanguriye gukoreraho abo basirikare ba leta ya Nigeria bakaba bazindukiyeyo inyomvyi kuhasaka mu itangazo basohoye ejo ku munsi wa gatanu igisirikare cya Nigeria cyaremeje ayo makuru kivuga ko hari mu bikorwa vya vya gisirikare byo kurondera abagwanyi ba Boko Haram cyavuze ko atabo cyahabonye ivyo vyabaye inyuma yaho habaye urukurukuru rw'uko umukuru wa Boko Haram Sheku Abubakar yari yahungiye muri izo nyubakwa za ONU Stefan Dujarik umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ONU yashikirije urwandiko kuri leta ya Nigeria rwiyamiriza ico gikorwa avuga kandi ko bavuganye na leta ya Nigeria bagasanga harabaye ukwihenda kwavuye kuri iyo leta ahandi naho perezida wa amerika donald trump yaraye amenyesheje ko yari afise umugambi wo kuganira ku itelefone na mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping ku kibazo avuga ko gihambaye cyane cy'igihugu cya korea yo mu buraruko yarongeye arasubiramwo igabisha yagize kuri iyo korea yo mu buraruko ku gasomborotso babandanya bagira canke icyo ari cyo cyose bokora kuri leta zunze ubumwe za amerika trump yavuze ati hogira ikiba ku izinga rya guam koreya yo mu buraruko yoshikirwa n'ibibazo bikomeye cyane aho ni mu gihe leta ya koreya yo mu buraruko yagabishije ko igiye gutera amamisire ku nyanja ya pasifike irimwo amakambi akomeye ya leta zunze ubumwe za amerika ari mu kibanza bakiniramwo umukino wa golf muri leta ya new jersey Trump, ya, i- Trang- Trump yongeye ko avuga ko amerika iriko iriyumvira kongereza ibindi bihano bikomeye cyane ku gihugu cya koreya yo mu buraruko ahandi naho umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kandi donald trump avuga ko hariho icyiyumviro cyo gukoresha ingufu za gisirikare mu bibazo biri mu gihugu cya venezuela aho ni mu gihe avuga ko muri icyo gihugu ari akajagari ibyo bibaye ivyo yabibwiye abamenyeshamakuru aho yari mu kibanza cyo gukiniramo kandi aho nyine muri new jersey mu ntara ya amerika muri leta ya new jersey trump yavuze ko ingufu za gisirikare zitazoshigwa ku ruhande yongera ko avuga ko abantu muri venezuela bageramiwe kandi bariko barahasiga ubuzima naho biroko ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatanu umushikiranganji wa venezuela vladimir padrino yarishyuye iyo mvugo ya trump kuri televiziyo y'igihugu avuga ati izo mvugo ni imvugo z'ubusazi trump yavuze ko afise abasirikare ku isi yose mu bibanza bitandukanye bitari vya kure avuga ati na venezuela ntiri kure ayo ni amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na oriane itangishaka tubibutse ko mushobora kuronka ayandi makuru ya ya radiyo ijwi ry'amerika kuri site yacu ya interineti aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri twitter no kuri facebook naho nyine niho turi mushobora kuronka amakuru yacu aderesi yacu ni voa radiyo yacu tubibutse kandi ko mushobora no kutwandikira email mukoresheje aderesi yacu kutwandikira ivyumviro n'ibibazo ni radiyo yacu voa akaburungu murantunga aderesi yacu kuri email ni radiyo yacu arobas voa news akaburungu com mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risamiranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
ndabaramukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremesherejwe muri studio ya cumi n'umunani nk'uko vyama kirongowe na jodiane ninahazo wikoreye nk'amateke ubahereza nk'amateke atanu ari ibigori ubahereza nk'ibigori bitatu ari ubududu ubahereza ubududu butatu ibyo byose barabigusaba kuko bavuga ati ubibuze utanga amafaranga igitoki urahanyura ukabahereza ihando ryose ukabahereza uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo muri kongo yidogera co kimwe na bagenzi biwe abajeje umutekano muri ico gihugu baburabuza mu kubasaba ibiturire iyo bagize utwo baronka two gushora kugira ngo bashobore kubaho iyo nkuru co kimwe n'iy'abapfasoni bahungiye mu ikambi ya mahama mu gihugu c'u rwanda bemeza ko bariko baraharikwa ku bwinshi turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda ari mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo n'abandi banyagihugu b'abakongomani baba muri iyo micungararo bahora bakorera ivyashara vyabo mu mihana yo muri teritware y'ahitwa fizi baridogera amafaranga y'igiturire agera ku majana atanu y'amakongomani basabwa n'abajeje umutekano muri utwo turere inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu vedaste ngabo izi mpunzi z'abarundi kimwe n'abaturage b'abakongomani bavuga yuko binubira imisoro basoreshwa na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano umutekano zirimo abapolisi n'abasirikare baba bari mu kazi ko gucungira abaturage umutekano mu misozi ya Rusenda aho basoresha abagenzi n'abandi bacuruzi baba bajyanye ibicuruzwa byabo mu Rusenda cyangwa babivanye mu Rusenda babijyanye mu misozi miremire yo mu bibogobogo ibi bakaba bajya babikora buri wa gatatu na buri wa gatandatu aho haba hari urujya n'uruza rw'abaturage baba bavuye mu bice bitandukanye byo mu karere k'imisozi miremire yo mu bibogobogo twebwe iyo tugiye gukorera imurenge turagenda tugashikayo tumaze gukora hari igihe tuvayo tutahembwe n'igihe tutari bwahize akazi iyo tuje two turataha abapolisi bari hirya ruguru nyene bategereraho baratubaza ati rero mwebwe ko mutashe kandi mwari mwagiye gukorerayo amafaranga aha mutwaye ibihumbi n'ibindi byinshi ni kubera iki mushobora kugenda mutatanze ay'inzira ugaca usanga bakwatse amajana atanu wakoreye ibihumbi bibiri amajana atanu ushikanye amafaranga igihumbi n'atanu muhira iyi mpunzi nayo yari ivuye mu mwana wo kuri nyagisozi yikoreye umuzigo w'amateke itashatse ko tuvuga izina ryayo ihamya yuko aba bapolisi baba bari mu misozi yo mu rusenda bajya babasoresha amafaranga y'inzira magana atanu y'amakongomani twamanutse bamwe ba- bara- bararengana ntacyo nta mahera babatse ariko tuhageze baciye batwaka ngo nitusiga amajana atanu bati twe ntayo dufise ahubwo reka tugende mu isoko turaza ko yariha tugarutse ngo ya ngo tuvuze ngo dusiga amajana atanu hama rero ndabaha- mwe- je ndamuhaye amajana atanu ngo ningende ntirabwa n'uwacu turi kumwe mureke tugende ngo nawe nariha amajana atanu cariha amajana atanu ngo mugenda muvuga ngo eneri ngo niyo igenda ngo iba- ngo ibarihisha ngo amahera Ca turaba- ngo nimugende iyo muja rero ico turamandanya turigiwe uretse aba bapolisi basoresha abacuruzi n'abagenzi amafaranga magana atanu y'amakongomani abasirikare nabo baba bari ku burinzi hafi y'umugezi wa rusenda bagenda basoresha abacuruzi ibiribwa baba bikoreye abatabifite bagasabwa gutanga amafaranga y'itabi bo barakubwira wikoreye nk'amateke ubahereza nk'amateke atanu ari ibigori ubahereza nk'ibigori bitatu ari ubududu ubahereza ubududu butatu ibyo byose barabigusaba kuko bavuga ati ubibuze utanga amafaranga igitoki urahanyura ukabahereza ihando ryose ukabahereza tubasaba yuko twe tugiye kurondera icyo twoye urabona ko ubuzima bugoye mu nkambi tugashobora kugenda kurondera hirya kugira urabona ko bigoye igihe badupokeza katugora kugira ngo umwanya wo kuronka ibyo byo kurya biba byatebye tubasaba yuko two- bo- tuborohereza mu nzira tukarengana nk'uko turi abenegihugu nyine twaje tukaza mu gihugu cya kongo tukicaramo bakatworohereza tukajya kwihigira ibyo bintu hatabyo kutwaka amakori cyangwa ibiki bakaduhereza amahoro tukaguma twirenganira nk'uko abandi natwe tutabafata ngo tubake amakori bako bararengana Shimimana Anne Marie hari icyo asaba abapolisi n'abasirikare bahora basaba rubanda rugufi gusorera imizigo baba bikoreye basaba kugira ngo badutunganirize umuntu ashobora ibitwiwe n'utwo aba yakoreye ugarutse kandi ugacubahako urumva u- ni nk'ukunyagwa baba bakunyaze kandi uba warushe rero nakuva hariya n'imimanuka ukaza uruha ukarinda ushikino urahwera ugahita ubagabaniriza urumve ni ikibazo turabasaba ko bareka kuza baratwaka ibyo tushoye umuyobozi wa sosiyete sivile muri grupema y'abarara noro ari nayo inkambi yo mu rusenda iherereyemo mu kubanya mutambirwa avuga yuko iki kibazo cy'abasirikare n'abapolisi bagenda basoresha abaturage mu misozi ya rusenda bagiye bakivuga mu nama z'umutekano ariko kugeza ubu ntacyo barahindura abashinzwe umutekano mu rusenda ku ruhande rwabo ntibemezanywa n'abavuga yuko abasirikare basoresha ibiribwa ariko bemeza yuko hari igihe abaturage babaha imyumbati cyangwa ibitoki ku bushake bwabo dore ko ariko byari bisanzwe na mbere mbere yuko aba basirikare baza gukorera mu rusenda si mu nzira iva mu rusenda ijya mu bibogobogo yonyine inzego zishinzwe umutekano zigenda zisoreshamo abaturage amafaranga ahubwo n'abasirikare baba bari gucunga umutekano mu ibarabara riva mu rusenda rijya uvira mu bice bya ruhanga kabimba kopera bagenda nabo basoresha abagenzi bari ku mamoto amafaranga yo kugura amabuye y'itoroshi ibyo bita pire ya usalama inzego zishinzwe umutekano zikaba zarashize mu mayira atandukanye yo muri teritwari ya fizi na uvira abasirikare kugira ngo bagende bagwanya abajura bitwaje imbunda bahora bambura abagenzi n'abacuruzi pedase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda ho mu ntara kivu y'amajyepfo urakoze vedaste ngabo tuve ngaho mu rusenda dukubitire gato mu gihugu cy'u rwanda neza na neza mu ikambi ya mahama aho ubukene buriko buratandukanya imiryango abashingantahe badaharitse binjira abapfasoni bifise abo bambitse impeta bagasigara bifumbereje desire hatunga imana guharika sagaseseshwa rumuri mu ikambi y'amahama abagabo basigaye bata abo bavuye mu burundi bubakanye bakinjirira abakiri bato canke abafise ico birengeje uno mukenyezi amenyesha ko umugabo yamutaye akirongorera uwundi gushika naho basigaye bamusanga naho akorera bakamukubita kugira ntasubire gucisha mu kanwa izo ngorane afise nkunga nabyo nizanye ibyo nyine sanga umugabo n'uwatanguye guhunga ubwa mbere maze gushyika ino rero nawe acahazana uwundi mugore keretse ngo impande jyenyine ndahasanga nyine baramwangiye turi kumwe ngaho nibo twagiye tugumana ubu rero nabo banyihindutse emwe bandera hamwe ntiworaba burundi jyenge nuko ubu rero yunze hamwe na mwene wabo bansanga no muhira aho mu kazi narose bakaza kunkubitirayo uno mukenyezi wewe umugabo yamutanye abana bane yinjirira umugore w'abana batatu ikimuteye umubabaro ni uko iyo hageze gufata ibifungurwa uwo mugabo acaza akabimutera ko uwo mukenyezi akabura icyo areresha abana jewe urumva ukungene vyifashe iyo nteze utugarama aca adusehera ku bandi bagore utwo nteze ubu- nk'ubu unye utugarama mperuka gutega two ku kwezi du- guheze natuririye mu gahinga naradufashe ndatubitsa mvuga ati ntazoze nagiye no guhiga udukwi ku rusumo ahita aduterura abana bamvireko n'inzara ca duhita turagwana ngo ni- ntume ndamuha kwivyiwe kubera turi kumwe ku gifoto navuze kijengira mpege cefu wa village atume atugaburire hanyuma hasigaye nzoja muri hasiseri kubivuga batume bagukure kushi- uze urashira uwo mugore wawe jewe utwabana banje ndatumenye ukungene ndatujera Eh, ndavyumvise yaraguharitse yego yaramutoye ariko ntabwo ba- barishira hamwe agenda nyene bwa buraya abaremesha kiyago baha imahama baremeza izo nkuru bakamenyesha ko benshi ibiva ku bagabo bakunda amaronko bakinjirira abo babona bafise amikoro jewe ndiko ndaraba nk'aho mperereye n'abo tubanye n'ibibazo bihari kenshi biva mu ku- mu ma- mu bukene biva mu bukene abagabo batihanganira ubukene ba- ntibabumbwe n'ibyo bafise bakabona ko kumbura ry'iyi hirya no hino ariho yoronka agasumba kandi niko ndabibona kuko uriko uraraba abenshi bata abagore babo kandi bakinjira n'abagore bafise n'abana basumba n'abo basize mu rugo iwabo bavyaye bakaja kubana n'abagore bafise abana basumba n'abiwabo mba n'ikibazo gikomeye ikibatwara kenshi ni nibaza yuko baja kurondera ico bataronka mu rugo ka gasosi wamwe ndateka neza bivanye n'ubukene bwo mu rugo wiwe hajya rero agiye agasanga hasumba muhira kubera wa mutima muke canke ya ngeso asanzwe afise gacata urugo rwiwe akinjirira uwundi mudamu usanga ari ikibazo gikomeye cane abakenyezi b'abaremesha kiyago basaba ko hoba ibihano bikomeye kuri abo bagabo binjirira abandi bagore basize ababo mu nzu akanasaba ko n'abo bagore basambura izubatse nabo nyene bohanwa bikomeye dusaba yuko nk'abategetsi bobijamwo no kuva uyo mudamu yagaragaye yuko yatwa umugabo w'abandi agahanwa kuko abakenyezi ego abagabo baraduhohotera ko baraduta mu ngo bakadutana abana ibaza umugabo n'urya mudamu yagaragaye ko yatwaye umugabo w'abandi agahanwa agahanwa agahabwa ibihano ku buryo n'abandi bari inyuma babona yuko ari ikibazo ntibasebe gutwara umugabo afise uwundi mugore ntibemere namba yavuye ubundi yihunganye niyihungane agumane umuco agumane akaranga arera abana mbere abaza atabaza naho yigumane wenyene ujya n'abazanye abana abagumane kuko birababaje cyane kubona nk'umugabo ata urugo akinjira urundi rugo birababaje cyane nk'umuntu w'umubyeyi nawe urumva nawe ko ari ibintu bibabaje cyane ariko urumva ko n'abakenyezi nka mwebwe mubifisemo uruhara Mm, ibyo sindabihakana ndabyemera kuko urabye nk'abo bagabo ava mu rugo akajya mu rundi avuye mu rugo rw'umukenyezi n'abana biwe injiye mu rundi rugo rw'umugore n'abana b'undi mugabo urumva ko natwe dusa n'uruhara nicyo gituma asaba yuko abajeje guhana bohana n'abakenyezi bagaragaye muri ibyo bintu byo gutwara abagabo b'abandi ko nabo ni icyaha kandi kibabaje uwo muremesha kiyago yaganiriye n'ijwi rya amerika aremeza ko ahashika n'amaso ingo zishika mirongo ibiri zasambutse kubera iyo ngeso yadutse muri iyo kambi ya mahama desiratunga imana mahama ijwi rya amerika
You're the best. hari abavuga ngo sinakunda umuntu byo gusara abandi bati kunda ugukunda ibyo byose suko ntigeze mbyumva gusa nibyo nyoroheye kubisha mu mutima natinyaga kubivuga utoza nyumvira ubusa gusa nasanze nibeshya Oh, ubu sigaye nicuza Eh, impamvu nakumenye mbere eh, ngo nishime kare eh. Yeah. amarangamutima aramfata ngira ikinigi iyo turi kumwe ntuzatungwe no kubona ndize emosiyo Emotion, emotion, emotion.
ijwi rya amerika turabandanya rero ni igice cya kabiri cya kino kiganiro iwanyu mu ntara murabizi ko minsi yose nkano mango nca tubatahiriza abanyu baba bari mu makambi canke abari hagati mu gihugu c'u burundi akarimbo duhereye ko rero uno munsi ni amarangamutima kamico the best amarangamutima ah, twavuga ko ari nka twa tugeso twiza ngira ngo turaza rero kugura imirongo kuri mwebwe muri hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi abahungiye mu makambi atandukanye mahama mu gihugu cy'u Rwanda aho muri Kongo na mwebwe turaza kubibuka abari za Zambia ijwi rya Amerika ririho kubera mwebwe kino kiganiro ni canyu
burya sinigeze mbikubwira ukute ye nibyo mama akunda nari naratinye gukunda ngo nirekure nari narahabuwe n'urukundo rwo muri iyi minsi ni wowe waninyoye nari mu bwigunge byarantunguye kubuza umutima nawe eh, nawe eh.
ijwi rya Amerika utwumviza wa mbere ari ku murongo mwiriwe neza
mwiriwe Nikora muri mu gihugu cy'u Rwanda majahe
mu karere ka nyagatare mu karere ka Nyagatare havugwa amakinga mu karere ka Nyagatare ga Nikora
Ah, ni byiza ibintu byose
Mhm. nta kibazo nuko Nikora akandi kazina kawe ni gute
bwiririza nicolasi Mhm. ugashaka ko uno munsi tukuramukiriza abandega Nikora
Eh, mfite abavandimwe baba muri amerika Mhm.
Eh, witwa celestin Mhm.
uwitwa shima Mhm.
eh, nadine Mhm.
eh, na diane n'uwitwa nasi Mhm. bose ukabipfurize ko uno munsi
Eh, ndabifuriza umunsi mwiza n'amahirwe masa mu byo bakora urakoze cyane rwose Nikora nawe ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda tukwifurize kugira umunsi mwiza murakoze cyane Mhm. akanimero ka whatsapp yacu mushobora kudutera kwa kama kugira ngo duce tubaha akanya ko gutasha ni guteranya rimwe amajana abiri na kabiri amajana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icenda n'icenda mirongo itatu na rimwe guteranya rimwe amajana abiri na kabiri jana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icenda n'icenda mirongo itatu na rimwe turafite na duhayimana ku murongo duhayimana mwiriwe
Mwiriwe neza.
ego akandi kazina ni gutega duhayimana
ni aroni aroni uhereye amajahe ga aroni
ndi mu gace mu ntara ya muyinga mu gashomu nta yamuringa aroni ko umenga uri kuvuga nkaho umenga eh, umwanya ntumeze neza ngahe muyinga
oya ni byiza gusa eh ntabwo ni ikibunda ni ikibunda kihari izuba nti- ntiryaboka rwose ariko naho ndi harakanye kubera no mu nzu rwose ikibunda
ego hariho ikibundi izuba ntiryaka rwose ntirikwiye ntirishemeye nk'uko twari tubyiteze ari muti haboneka ko umenga imvura yoba igomba kugwa ariko Eh.
bino bisi tugeze ku izuba biboneka nivyo muca mwita ikibunda
iyo izuba ari rikeya nta zuba ryaka ryinshi imvura ukabibona umenga igomba kugwa tubyita ikibunda aha urumva rero imvugo ziratandukanye kuko nk'abimurambya uvuze ikibunda baca bumva mm, akabwa kakiri gatonya
Eh, na- ni ni hamwe bisanzwe ijambo ry'igisiguro nyinshi nakwebwe n'ibyo turabizi ko eh, akabwa kakiri gatoya ariko niyo hamaze nk'uko ndakubwiye tubyita ko hari mu kibunda Eha. nuko rero aroni ugashaka yuko no musi tugutahiriza abande
hariho abagenzi banje bari i bujumbura hariho abahungiye mu rwanda i bujumbura hariho nduwayido oscar hariho fiyore hariho pascal hariho idi hariho abduri hariho n'abandi bahungiye mu rwanda nka eliya gwasa n'abandi ntabutse kubona ba ndereyimana ba andre ba sinzi iyo bahungiye bambwiye ko bari mu- mu- mu- mu buganda hariho n'ubundi ari mu- mu- mu- mu- muri tanzania bita simoni Mm. bose ugaca wifuriza ikiga aroni
bose ndabipfurije isi ryiza n'ibihe byiza gusa ndabakumbuye sinzi ni- ni uko ntazi ko banyumva bo- bovimva ko ndabakumbuye nyine bakaraba kuno twobonana nimba bazoza tugazoza tugatera inkuru nka kera Eh, ngira ngo baraza kuronka ubutumwa hama bazogira ico bakubwiye kino kiganiro turashobora no kubahuza mu gihe muduhaye utunimero twabo mugerageze mumundondere ndamukumbuye rwose ego urakoze cane gose aroni ngaho muyinga ugira umunsi mwiza Mhm.
ego namwe mugire umunsi mwiza Mhm.
mu marembo twabaye umwe mugore wanjye mukogajana sheri wanjye mwamikazi maleri kibondo turafise kandi na bernard bernard mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza muraho aho muri ku isi ry'amerika turakomeye dushima imana
yego natwe no turakunda hano imara nyine muri rirongwe uri malawi lilongwe eha bernard kandi kazina kawe ni gute
banyita nzitunga bernard nzitunga bernard uritunze ngaho lilongwe none
Eh?
uritunze ngaho lilongwe ni ukuvuga ko biraza biraza ivyo usanzwe urimo ukora
gahoro gahoro nyine umuntu no gupfundikanya n'uzi ubuzima bw'iki gihe rega no muri afurika burya ubuzima ntabwo ari bumwe bwose Eh, umuntu yagiye kuroda nyine icyo atamira nyine ariko mbona ubuzima muri afurika rwose ari bumwe Mhm.
Eh, havugwa ma- nagutasha rero Ego.
natinze ego nta kibazo muduge ku ijambo
Eh, ntambanije gutasha abanyeshuri bose twahora twigana kuri lise kirundo harimo n'ibizi celestin Mhm.
Eh, n'uwundi yitwa nizigama chantale n'uwundi witwa eh, eh, consolate n'undi yitwa abere Mhm.
aba ntaje n'undi muhungu witwa nimugaba sirive aba imuyinga hariya mu rugari Mm.
bose tuba twahora twigana imuyinga bose ugaca ubipfuriza iki uno munsi
Eh, ndabipfuriza yuko abo bandaya nyine bakora akazi bakareba nk'abazoranirwa kuko ubu mbona mu buzima si heza cyane Mm.
Eh, None ga- Imana izi bafashe mu Ego.
byabo ni n'abagiye gutangura ishuri uyu mwaka akazina kabisa na mu bihe byakera naho ego bernard tukwibarize ngaho lilongwe Eh, uri- baca barakagushirira.
uri- uhari nk'impunzi canke uhari Ego.
nk'umurundi Nonaha asanzwe ibanza haba havugira bisanzwe.
iki gasofoni ushaka ko ndakwita sofoni Eh.
canke kinga Eh?
Basha, ibanza nk'impoza. Eh, havugwa make. amahoro kabisa haratuje hakabeho n'akazuba gake gake Eh, baracaharika cane abanyabubanza Nuko canke ukomeze ibitero kwihangana.
yaragabanutse bica biragabanuka
Yendi muri zone mu by'uko bijya bikomeye neza na neza amajyambere irahanda yego nuko rero sofoni ugashaka ko uno Nta ma- munsi nta mashuri dushobore bigisha mu gutahiriza abandi Cyongereza ahari? uno munsi nshaka gutashya nashaka munahirize uwitwa rukera ari muri Eh.
sorariya nari maze imanitse apolo niyongere
ibyo biragorana Oh, nyine n'uwitwa rora mu kinama Eh, musohorize abandi bo ngaho twiragije iby'amerika nyine urakoze cyane rwose bernard nzitunga ngaho malawi lilongwe ugire umunsi mwiza hamwe n'abarundi cyangwa abanyarwanda batwumva bari ngaha n'abana b'iwanjye n'umufasha yego namwe wanjye mudusubize ati mugabo hari ikintu ari nkeneye kumenya ati bariya abantu bari bagiye bo mu burundi bagiye mu mu- mu mahiganwa turamushikiriza y'imyuga yo gukora ubuntu nakora ngaho bw'imyuga ntibaraje nawe mwageze babone wenyine baza byari bagaruka binahazwe amerika hajya ba- urakoze cyane bicara aho.
rwose Eh, hama hariho Aba- umuntu aba- yari yaran- bamwe mu yari babegereye yarasabye hagufi gukwiriza barisobanuye ifatanya barazi iyo bari kandi bavuga yuko ari uburenganzira bwabo kuba barashoboye kugira ico bakoze ku byabo hariho ababiteye ivyatsi abandi bakagatsi hari igihe tuterefone ugasanga amaterefone ntarenganye canke ugasanga ugasanga ntimuya- ntibayafashe ariko Urakoze nta cyane tureka rwose, ugire umunsi inosa kimenya mwiza ubuhinga ngaho, bw'ivyuma Bernard mugumane Nzitunga, gatonya muri Malawi.
abantu mugumane gato muvugane umubwire akazina k'uyo muntu n'akanimero hama gutyo kuwa gatanu tumutunganiriza aca gufata mu kanya muhinga bw'ivyuma urakoze innocent eh urakoze cyane Ngenda rwose kuri nawe iyo- uri ku murongo ngenda kuri iyo mwiriwe
mwiriwe mwiriwe ego muri amajahenga ngenda kuri iyo
ngaho ibubanza ibubanza I- akandi kazina ni gute ga ngenda kuri iyo
rero nitwa ngenda kuri iyo sofoni ariko bazi ku izina rya kingi benshi eh kwera iki kingi rero akaba ari no kuri we duce dusozera ikiganiro cuno munsi mwakoze nshuti bakunze mwariko muratwumviriza muherereye ijya n'ino ikiganiro iwanyu mu ntara diane n'ahazu naryohewe cyane kubana namwe tuzosubire rero ku munsi um, wa mbere innocent kimenyi na ingenieur bari mu buhinga bw'ivyuma twembi tubifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira amahoro n'imana
icyo cyari ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make cyane saa kumi na zibiri mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'imana murakoze